iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi twabamenyesha ko uno munsi itariki imwe ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ijwi rya amerika rirahimbaza imyaka mirongo indwi n'itanu ishikiriza ibiganiro n'amakuru hano muri studio indwi muri kumwe na oriyani itangishaka ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga kuri uno munsi wa gatatu aho tubashikiriza ibijyanye n'amagara y'abantu turavuga ku ndwara canke ikibazo cyo kutagira itiro turi kumwe n'umupsikologe agiye kudufasha gusobanukirwa icyo kibazo ni mu kanya gato mbere yaho reka mugenzi wacu Eugene mukankusi adushikirize incamake y'amakuru avugwa ku burundi urakoze oriyane mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi mu nyubako za lise buringa mu ntara ya bubanza haraye- habereye inama y'umutekano turi kumwe na mugenzi wacu evariste nzi ko banyanka ku murongo wa telefone evariste uranyumva
Ya,
turi kumwe
turi kumwe rwose yego hanyuma iyi nama y'umutekano eh, ikibazo umushikiranganji w'umutekano yibanzeho muri iyi nama ni ikihe
ikibazo umushikiranganji w'umutekano eh, yashimikiye ko eh, ni ikijanye eh, n'umutekano ku ibarabara rya bujumbura c'ibitoke ahaba habaye hama habaye imitego y'abantu bitwaje ibirwanisho bivugwa yuko baba bazanana mu kibira cimeza mu ishamba cimeza rya rukoko bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakaza gutega eh, umutego kuri iryo barabara aha rero umushikiranganji w'umutekano yasabye abanyaburinga eka abanyabubanza bose eh, kuva ku ntango gushika aho iryo barabara rihereza yuko bateza gucungira umutekano bagafashanya n'abajeje umutekano guhasha abo bantu baza gutega imitego kuri iryo barabara rya bujumbura c'ibitoke
ye uyu mushikiranganji yagarutse no ku kibazo cy'inzara niba amakuru atugeraho ari ariyo
Eh, si we wenyine yavuze ico kibazo eh, ni umushikiranganji ajejwe umutekano ari Guillaume Bunyoni akaba n'umushikiranganji w'umutekano Emmanuel Ntamvukiye bari kumwe n'umushikiranganji w'intara wo hagati mu gihugu eh, bashikirijwe eh, mubabaro ukomeye w'abanyabubanza muri kino gihe babangamiwe na kigoyi aho harugwa mbere nabo bamaze kwitaba imana n'abamaze guhunga aha rero eh, abashikiranganji bakaba bishuriye hamwe muri rusange yuko leta y'uburundi itareze amaboko iriko iragerageza kuraba ingene eh, yofasha abanyagihugu kurwanya inzara eh, na cane cane muri kino gihe biboneka ko uruzuba eh, rwatari rwinshi rubuza abanyagihugu kwimbura ye ku cye- ku byerekeranye no kwimura abanyagihugu bari hafi y'ishyamba kimeza rya rukoko hafashwe icyemezo ki
Eh, ku bijanye no kwimura abanyagihugu bari hafi y'ishamba cimeza rya rukoko aho bita mu kigwati kigaragara- kikagaragarana ko aho muri zone buringa ya komine mpanda ah, umushikiranganji w'intwari wo hagati mu gihugu eh, pascal barandagiye yakuriye inkoni ku gishitsi abanyagihugu baba muri muri ico kigwati kiri hafi y'ishamba cimeza rya rukoko yuko aho hantu ari ahantu bihagiye nubwo bavuga ko ari kuva kera nawe narabyemeza bavuga ko ari ahantu abantu bihagiye kuva kera igicapo eh, gifiswe eh, n'ubushikiranganje bujejwe amatongo eh, n'ibidukikije ngo cerekana yuko aho hantu hatagaragara aharugwa eh, mu buringanire bw'ishamba cimeza rya rukoko hari yabwiye yuko bategerezwa kuhava nubwo banana mbere akaba yemereye yuko leta iriko iragerageza eh, uko bishoboye kose kugira ironke ikindi kibanza abanyagihugu bazimurirwamo urakoze cyane evariste nzi ko banyanka kuri aya makuru ubwo turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha Turi- murakoze nawe ye turi kumwe nanone na mugenzi wacu fidele dantuwane nsabimana fidele uranyumva
ndakumva neza jeni ye wowe uri mu gitega a- amafaranga hari amafaranga yaraye yibwe hari kuri koperative ya komine gitega wa tubwira hari amafaranga angahe
Eh, aho kuri kopeke ya gitega amafaranga yibwe ni amafaranga ibi iyi miliyoni mirongo itandatu na zitandatu n'amajana hejuru aho bavuga rero ko yibwe muri ino joro ryakerekeye ryarayerekeye abasoma rero bakaba ah, nk'uko byamenyeshejwe n'umunyabigega ajejwe iby'intwaro n'ubutunzi muri kopeke yatumenyesheje yuko bivye bakoresheje ububanza kuboreza abazamu n'abapolisi bari bacunze iryo bohero ko gushika mu gatondo bari basa n'abataratora ubwenge amatoza rero akaba akibandanya ye muri make se Bakaba- fidele hari abari bafatwa
hamaze gufatwa abapolisi babiri n'abazamu bashika kuri batatu ku mvo z'amatohoza niyo ndagushimiye cyane ubwo iyo nkuru nayo turayigarukaho mu kanya urakoze cyane
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nurisanga mbere y'uko tuja mu kiganiro cy'uno munsi twongere kubibutsa yuko uno munsi ijwi rya amerika ririko rirahimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu ishikiriza ibiganiro n'amakuru ku isi yose mushobora rero kurungika ubutumwa bwo kwifuriza ijwi rya amerika isabukuru nziza mukoresheje uburyo butandukanye kuri facebook murashobora kwandika aderesi yacu ni voa radiyo yacu be no kuri twitter email yacu ni radiyo yacu voa arobaze gmail akaburungu com nimero yacu aho musanzwe muhamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro naho nyine murashobora kutwandikira ni rimwe kabiri zeru kabiri ikane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga icegeranyo gishasha casohotse muri iyi ndwi kimenyesha ko kutaryama amasaha akwiye ku munsi bisinzikaza amagara y'umuntu n'uburyo umubiri wonyene ugwanya ingwara bandika bandika mu kinyamakuru cyitwa slip bisigura itiro abashakashatsi bakorera muri kaminuza ya leta ya washington muri leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko kudasinzira bivunagura inguvu zo mu mubiri ziga- zi- zitegekanyijwe kurwanya indwara icyo bita system immunitaire mu bushakashatsi bakoze hakoreshejwe imigwi cumi n'umwe y'abana b'amahasa basa- basa- basanze ihasa ritaryamye bikwiye ryari rifise inguvu nke mu mubiri abo bashakashatsi basanga kandi ibisanzwe bizwi yuko igihe cyose umuntu adasinziriye bikwiye bigeramira cyane uburyo umubiri w'umuntu ukora mbega ni ibihe bintu bitera ukudasinzira cyangwa ukudatora itiro umuntu yokora iki mu kukwirinda cyangwa kurwanya icyo kibazo nibyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye madame mediatrice nibaruta avura ibibazo bijyanye n'inyifato z'umuntu psychologue mu gifaransa nawe adufashe kuri iki kibazo madame nibaruta nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu no munsi y'ikiganiro murisanga
murakoze cyane oriyane
madame nibaruta sobanurira abatwumva muri make bimwe mu bintu nyamukuru bituma umuntu agira ikibazo cyo kudasinzira muri make
Eh, eh, kenshi na kenshi nibaza ko umuntu yohera ku kuvuga i- gusinzira neza ibyo ari byo gusinzira neza no kugira ikiro ri- ribandanya mu mu bihimba byaryo sinonda kubisigura mugabo mu- hariho ibyo bita someye leje i- itiro rirya ry'akabaziko mugabo ukagenda ujya muri someye profond ni ukuvuga ikiro nyine rishika ugasanga n'irindi kiro bita some paradoxal usanga ari ikiro rijya umuntu aba ari nko mu masaha yimirije kubyuka usanga ashobora kwikangura byoroshe iyo rero umuntu asinzira neza ni ukuvuga ngo asinzira ikiro ibyo bita some reparateur ni ukuvuga ikiro rituma umubiri wiwe uruhuka Mm.
bitegekanije ko sinzira amasaha hagati y'umunani indwi umunani cyangwa n'icyenda ku bantu bakuze ku bana bashobora gushikana eh, ku bivanye n'imyaka ba- bakagira amasaha menshi gusumbayo rero ibishobora gutuma umuntu atagira ikiro ni byinshi cyane nibaza ko tudondagura bimwe muri byo hariho ibijyanye ni- n'ingene umuntu- umubiri w'umuntu uri kurakora eh, ni ukuvuga ngo iyo afite nk'uruhagarara rwo mu mutima bimwe bita siterese akaba afite nka depresiyo akaba umubiri wiwe utari kurakora i- oro- nka- uduce nkaburamubiri tumwe bita melatonine bituma haba eh, gutunganya ku- gukanura no gusinzira sinzi ingene nobisigura neza mugabo ni hormone eh, iregira eh, beye na na na, na someye canke ugukanura no gusinzira ku bariko baratwumviriza batumvira urwo rurimi rw'iki- igifaransa Donc, ibyo ni ni bimwe mugabo hariho no no guhindura sima ugasanga umuntu avuye nk'iburaya aje kuba nk'i Burundi cyangwa mu bindi bihugu by'ino cyangwa avuye ino aje mu bihugu bya hariya ugasanga ibyo bita horologe biyorojike ni ukuvuga kame gatuma eh, umu- umu- umu- umubiri umenya ati harageze ko nkora melatonine i- ituma haba hagira se- iyo someye a- a- umu- umuntu asinzira ugasanga harabaye guhungabana mu bwonko mu- mu gukora ibyo utwo duce nkaburamubiri ni ukuvuga eh, ibice mirongo icyenda ku ijana byo kudasinzira bi- kenshi na kenshi biba bifatanye n'indwara kanaka tetashuwari siteresi cyangwa uruhagarara deperesiyo sinzi ingene nokivuga mu kirundi ngo ni indwara y'aka- Kabonge.
y'akabonge Mm.
ego Donc, biba bifatanye n'izindi ngorane zitandukanye uretse ibyo muri make Eh, uretse Eh, ibyo mhm.
none nk- nk'uko kuba waragiye mu- mu- mu- mu kibanza gitandukanye nko mu kindi gihugu canke uko kuba ufise ibibazo vy'ubuzima hari utundi tuntu abo bantu bandi bashobora kugira twotuma badasinzira nk'umuntu adafise stress nk'umuntu Ego.
adafise ibibazo vy'ubuzima ego iyo umuntu a- nk'ubu agiye kuryama afite umubabaro kenshi na kenshi ibyo bita mahiminasiyo ansiyeze ni ukuvuga ibintu byamubakiye nimba ari umuntu batonganye nimba ari ikibazo yagize mu- mu- mu- mu kibano a- agiye kuryama kenshi na kenshi usanga ataro- adashoka aronka agaciro nk'abantu bakunda gufata ikinyobwa cya koka mu ijoro abakunda gufata i- ikawa icyayi cyangwa ugasanga aho aryamye harashushe cyane cyangwa ugasanga hari hari amatelefone aguma a- a- asona cyane zirya nyabwonko bimwe bita ama orudinateri ugasanga ntihari rimyere ikwiye ugasanga n'ahantu aryamye ibya- ibisaswa ugasanga birimo utu- udukoko tu- tumubuza kuryama cyangwa ugasanga n'ibisaso bidashashe neza ku buryo bide- bitotuma umuntu ashobora gusinzira neza icyo biva ko rero biratandukana umuntu umwe na cyaheze akaraba icyo byavuyeho Mm.
none birasabwa ko umuntu amenya canke yibuka ko afise ibibazo kuko hari abantu bavuga bati je nta stress mfise nta bibazo by'ubuzima mfise nta kabonge mfise ariko sintora itiro birasabwa ko umuntu yibuka ko afise ivyo bibazo kuko hariyo abatibuka ariko baba babifise ugasanga birabasinzikaje mu buryo bw- bw'itiro
Mu- mu bisanzwe kenshi na kenshi si umuntu niyo avuga ngo umuntu a- abuze itiro ngo ni ngombwa ijana ku ijana abe afite ingorane zijyanye n'imyifato mugabo kenshi ibice byinshi ku ijana twabonye ubushakashatsi byo bwe- bwerekana ibice mirongo icyenda ku ijana biba bijyanye n'ibijyanye n'imyifato ataheze akaje kwa muganga bakamugira ibyo bita elegitro ansifalogaramu ino mu burundi sinzi uko bihari mugabo mu bihugu byo hanze barabigira eh, ngira ni- n'ino mu burundi ku bitaro bishobora kuba bifite ayo maekisituma barashobora kuraba ingene someye yiwe imeze Mm, ni ivyuma umuntu canke bamushiramo igitsina ryiwe rimeze Eh, gusa urumva eh, kenshi na kenshi iyo hari abantu bashobora kugira ibibazo nta- ntamenye uko afite ikibazo ni ngombwa ngo arondere umuhinga amufasha kwitahura kuko ibibazo byose umuntu afite hajya byose ntabimenya hari ibyo usanga biri muri enkonsiyo Mm, bari mu biri mu mu bwonko canke biri mu vyiyumvira ata- atibuka yuko ari biri ikibazo bazinzi nkano kivuga mu kirundi Konsi.
inconscience mugabo ni ahantu burya umuntu afite ibyumba bine mu buzima bw'umuntu hari ibyumba bine umuntu eh, avuze inconscience hari ibyo umuntu azi eh, hari ibintu azi wenyine ubwiwe hari ibyo abandi bamwegereye bashobora kuba bazi hari ibyo nawe nyine atazi hari ibyo hari ibyo abantu bose bazi bamubonye urumva ni ukuvuga yuko mu buzima bw'umuntu hariho amashambure nimba no kwita gutyo hariho shambure iyo ya inconscience ni ukuvuga yuko agomba kurondera umuhinga kugira amufashe kuyi- kuyivigita hama barabe yuko kuyitemberera kugira barabe yuko ata kibazo kiriyo eh, gi- gishobora kumutuma abura agaciro Mm, ikibazo gihishije none ni ryari mu- Yego.
eh, madame ni ryari umuntu agera ku rugero rw'aho aba yagize ikibazo cy'itiro hirya no hino umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu ariko hakageraho kiba ikibazo cyo twokwita long term ikibazo cya minsi yose ara- ayi- a- a- aba afise imyaka n'imyaka Bi- bigenda gute kugira ngo agere kuri urwo rugero
hari abantu usanga bakubwira ngo jesi sinzira ngo jesi itiro rike cyane ugasanga na- adafite iryo tiro ah, kenshi yamaze gutora imiti kenshi aca kuri farumasi agatora imiti kenshi ugasanga kugira asinzira abanza gufata ikintu gituma asinzira cyangwa ugasanga ikiro ryiwe ni rike cyane cyangwa n'ikiro ababura ni agaciro ababura kamwe atari agaciro nyine gatuma yoruhuka iyo umuntu amaze a- ashe- akamara iminsi ibiri itatu i- indwi yose adasinziriye byiza yo byihutira yo kwihutira cyane kugitorera umuti kuko nibaza ko duhava dushikira ingaruka mbi zo kudasinzira ni mbi cyane rwose ku magara y'umuntu mbere no ku butunzi bw'igihugu anashaka Mm. nk'uko twavuze ubwa mbere iyo umuntu af- adasinzira neza cyangwa adasinzira amasaha akwiye biratuma bisinzikaza inguvu zo mu mubiri zituma ah, eh, umubiri urwanya indwara muri icyo gihe hari imiti umuntu bamuha kugira ngo ah, ash- izo nguvu zishobore kubandanya ziza n'ubwo aba adasinzira bigenda gute mu muvura mute
Mm. twebwe mu busanzwe abize ibijyanye n'ifata abita psikologe ntidukunda gushyira imbere cyane ibinini cyangwa imiti Eh, kandi n'abaganga nibaza yuko abariko baratwumviriza nabo nyene baramaze gutera iyo ntambuko yo kumenya yuko umuti burya ntukemura ikibazo by'ukuri iyo kitaje kizananye mu mubiri iyo kije kizananye mu mushaha w'umuntu imiti ni- ndayigereranya nk'amabekiye imiti ndayigereranya nk'amabekiye kuko igihe cyose utari kurawufata uca usubira ukabura itiro kandi nti- ntinatuma ushobora kuronka i- itiro riruhura ibyo twebwe du- dufashisha abantu ni ibintu eh, byo twita naturel ama- ama- imiti cyangwa i- ibintu biri naturel hari nk'ibyo eh, Byaremwe.
nk'amabyatsi yo relaxation Mm.
Mm?
I- ibintu byaremwe hariho ibyo bita- eh?
uvuze ati naturelle ushatse kuvuga ibintu byoba byararemwe cyangwa ibintu biteye ibitego ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe umubiri wonyine ushobora kwizanira Mm.
Umu- umu- umubiri wonyine ushobora kwikorera ibyo ushobora gukora bikaza nta kindi kintu cyo hanze urinze kwinjiza mu mubiri nibyo nashatse kuvuga Mm.
hari nk'ibyo bita isinoze ni ni ni ikintu na- ni ukuvuga ngo ni- ni- ni ibintu aba- abize ibijyanye n'inyifato bafashisha umuntu kugira ngo bagende muri cya- ya cambure cyangwa cya cyumba usanga habitseyo ibintu atazi kugira bakureyo ubushobozi bwo gushobora kumufasha gusubira gusinzira neza Mm.
cyangwa bagakoresha ibyo bita amatesese therapie cognitive comportementale ni ukuvuga kuvura biciye ku gukorera ku ku byiyumviro by'umuntu cyangwa ku nyifato z'umuntu cyangwa kuraba icyo byavuye ko kugira ngo ushobore kumufasha gusubira kugira ikiro atarinze kurirondera mu buryo bw- bw'ibinini amize ariko abikuye muri we nyine agasubira akaronka ikiro ari we nyine abyironkeye Mm. ibyo byose musiguye bifashwa ni mwebwe nk'abapsikologe a- abajejwe kuvura ibijyanye n'inyifato mu- mu- mubafasha abandi baganga Ego, Mm.
icyo nyine ni ni ni kimwe uwize ibijyanye n'imyifato nyine kubera urumva n'ibyaba yaranonosoye Mm. akandi kabazo ni ukubaza mbere yuko tujya ku murongo wa telefone nk'uko mubizi iki ni ikiganiro bw'ijambo bunyuranye biriya dijwi rya amerika kudatora itiro cyangwa kugira ikibazo cy'itiro byoba ari ibintu biva mu muryango cyangwa ni ni ikintu kiva kuri uwo muntu wenyine bitewe n'ubuzima cyangwa n'ikindi kibazo aba afise ni ikintu kiva mu muryango
Eh, mu bijyanye ni- ni- ni- ni- ni- n'ikijyanye n'itiro bu- ubushakashatsi maze kugira byo maze gusoma si- ntaho ndabona nibaza ko bishoboka cyangwa ngo icyo nacyo kivuga ko cyane ku by'akaronda eh, kuko urumva sinabigiriye ko ubushakashatsi ngo menye ngo ngo birebere igitero cyangwa ikimugabe cyonye nibaza yuko eh, ahanini ahanini iyo umuntu ibyo umuntu aba ariko arakora nk'uduce nkabura nkaburamubiri nk'ibyo bita ama merotonine bya secretion ya- ya- bituma hagirasiyo ya- ya- y'iryo y'iryo tiro cyangwa bu- bituma umuntu ashobora gu- guka- gusinzira byoroshe ibyo biba biri mu mubiri w'umuntu bikorwa n'umubiri w'umuntu nibaza yuko bikorwa n'umubiri w'umuntu ushobora kubihereza umuntu bijyanye ku na twa tundi bita amajene sinzi nyine tuvuga mu kirundi Mm.
ukaduhererekanya ukaduhererekanya n'uwundi ariko icyo sinogishimikira ko ni icyiyumviro ngize fatiye ku ngene itiro usanga ririhagire sinogishimikira ko cyane nibaza ko umuntu yoshishikara atahura akarondera akagira ubushakashatsi iyo kintu ntakiyondeye ko cyane sineza ngo ndakiziriho rwose Mhm. murakoze cyane reka rero tuje ku murongo twakire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika duhere kuri habonimana mwiriwe neza habonimana habimana murantunga ndabwiwe ko ari habimana habimana
babwe uraho neza eh mahoro mahoro amahoro
mahoro kabisa Mm.
Ego, eh, jewe kabisa eh, ku bijyanye n'ibi na uyu mutumire yari karavuga ku bijyanye no gusinzira cyangwa kudasinzira Mm.
hariho ibintu nariko ndabyibazaho cyangwa nakunda kubyiyumviraho kuri ibi bijyanye n'ibiciro Mhm.
kuko hariho eh, yavuze yuko ngo hariho ibyo numvise avuga mu bwami isanzwe bitasobanukiwe neza kuko kenshi eh, nk'ikibazo naca eh, nagomba guca ngenda nagomba ndamubaze nk'utubazo nka dutatu Eh, kamwe Kuko cyangwa tubiri kenshi byoba ari- bikwiye
Eh, Mm.
kuko kenshi hariho igihe usanga nk'umuntu hari igihe usanga icyo gihe akunda kugira itiro ryinshi Mhm.
hakabaho n'ikindi gihe usanga umuntu akunze kubura itiro ugasanga nk'iyo agiye kuryama burinzwe buca atatiragi afise mbega ibyo byoba biva kuki bwoba ari ubugwayi
Mm.
aca nongera nkamubaza kandi ati mbega hoho ko hari nk'igihe benshi iyo babuze itiro utunze gusanga benshi baca biruka ku maforomasiyo cyangwa kugura imiti Mhm.
byo byoba hariho imiti ituma umuntu asinzira hamwe yoba ihari iyo miti yoba hariho icyo nta ngorane yoba itera mu mubiri w'umuntu Mm.
icyo rero urakoze nicyo nashaka kumubaza yuko yonsobanurira kuko kenshi ukunze gusanga benshi muri ibyo bihe usanga itiro bakunda kuribura cyangwa ugasanga rikunze kubura icyo cyoba biva ko nicyo nashaka rero acasobanura kimwe ku kindi urakoze Kumva yuko hoba habimana hariho umuti wo gusinzira cyangwa no kudasinzira murakoze U- urakoze habimana Eh, madame nibaruta itiro ryinshi itiro rike ukuntu biba bigenda bihindagurika mu mubiri w'umuntu by- byoba biterwa n'iki ikibazo cya kabiri abaza ati umuti batanga akenshi ingaruka zayo ziba zimeze gute hari ingaruka
abagize ibibazo byiza cyane habimana mu bisanzwe itiro ryiza ni itiro riruhura ni itiro umuntu asinzira akikangura ni itiro twa duce nkaburamubiri twavuze melatonine biba byitiranye n'ibyo bita melatonine bituma umuntu yirabura cyangwa agira inzobe ibyo si ibyo melatonine ni- ni uduce nkaburamubiri dutuma umuntu a- a- a- agera ku rugero kanaka aga- a- hageze mu gihe cyo kwizira hanyuma akikangura iyo bukeye ni ukuvuga yuko iyo buri ko- biri ko- umubiri uri kurakora i- ubwo- ubwo- ibyo- ubwo buce nkaburamubiri esasa ibyo bita serotonine cyangwa melatonine ika- ikabukora ku rugero rutari rutari rwiza ruri ruhungabana umuntu ashobora gusinzira cyane cyangwa ntasinzire akabura ikiro hose ni bibi kuko iyo umuntu aguma asinziriye murumva ko adashobora gukora ashobora no kuba rikatwara nk'imodokari ugasanga aragonze cyangwa ayandi mafaranga bitandukanye ni ukuvuga umuntu agomba gusinzira ikiro riruhura ryiza Mm.
kenshi na kenshi rero iyo umuntu abonye yuko afite ibibazo mu bijyanye n'itiro ni byiza ko yakwitura abashobora kumufasha bakamufasha kuko birafite inga- ingaruka mbi imbere y'uko njya kuri ibyo yavuze ati mbega hari n'imiti ishobora gufasha umuntu mu gihe abura agaciro eh, cyane akagira ibirenze imiti iriho iriho mugabo ni nk'uko nabivuze n- ndahanura cyane abantu bakunda kumva babura igiciro bakama bari ko bafata imiti bafata imiti iyo miti iraheza igatuma umubiri wa mubiri eh, udasubira gukora mu buryo busanzwe umwe navuga naturere usigara ukora i- u- usinzira kubera wafashe umuti igihe cyose udahagarika uwo muti uzoca usubira ureke gusinzira ubundi imiti n'ituma mbere umuntu aronka itiro riruhura nibyo urashobora gusinzira hari igihe bikenerwa ko umuti ufatwa simvuze yuko hari igihe umuntu yoreka gufata umuti ijana ku ijana nk'abantu hari abantu biba bikenewe mugabo kenshi na kenshi iyo umuntu abura itiro byiza ni kwihutira gufata umuti yo kwihutira kumenya igituma abura itiro no kuwitorera umuti amaze aheza akaronka itiro riruhura niryo riheza rikagira akamaro abantu barashobora ku- kubifata nk'ibisanzwe ariko burya kubura itiro birashobora gutuma umuntu agira bimwe bita amahadesite agashobora kurwara in- indwara y'umutima imwe ishobora no kumuhitana kuko inabukiye akarwara zimwe za kanseri ugasanga asigaye abyibushe birenze urugero kubera adasinzira umubiri ngo ushobore ku- kuregera ibyo ibyo bita eh, bijya bijyanye ni- ni- ni- n'ibyo ku- kugira akayabagu cyangwa ku- ku- kagabanya baka- akayaba gakwiye ugasanga rero birafite inkurikizi mbi cyane ku magara y'umuntu nicyo gituma rero abantu bagomba kubyitwararika bagaheza bakabitorera inyinshi iyo bitararenga iko- inkombe Mm. reka twakire na innocent innocent uranyumva
Eh, ndabumva mahoro neza innocent ikibazo cyangwa icyumviro amahoro amahoro Mm.
jewe nashaka kuvuga cyane cyane nitanze kw'akarorero Mhm.
kenshi iyo ngiye kuryama nkajya ku mutaga ntibinkundira ko nsinzira ariko nza numva umenga ndasinziriye ariko nkaguma numva ibintu byose biriko biratasha nkumva umenga ndabyumva nkumva umenga nataye ubwenge ariko maze kuvyuka nkaca mvyuka umenga ndagwaye naniwe umubiri wose mu buzima bwose nkumva yuko ntamerewe neza Mm.
kandi eh, naho mw'ijoro mw'ijoro naho iyo ndyamye je nkunda kuryama vendezere ariko nikanguye mu gitondo mm, nkavyuka isaha cumi na zibiri mvyuka numva umenga nda numva mu gitondo umenga sinovyuka nkumva ndananiwe nkumva agatiro kaguma kaza kanzika kanzikagira none nashaka kubaza umutumire iyo nayo yoba ari indwara kugira ngo bihere nobigenza gute Mhm.
hariho imiti yobivura canke imyifato nogira kugira ngo ivyo vyose bigabanuke murakoze Mhm. Ah, madame nibaruta innocent ikibazo cyiwe cya mbere gisa n'uko ataryama ngo ngo yinjire muri bimwe wise sommeil reparatoire itiro riruhura uwo musobanurira impamvu biva ko canke niba nk'abakunda gufata icyo bita sieste kuruhuka u- ku u- mu- u- au cours de la journée ku munsi hagati y'umunsi i- ivyo mu bisanzwe ategerezwa kuryama gushika naho agera kuri urwo rugero iyo aryamye ku mutaga arashobora kuryama ku mutaga bisanzwe aki- akaja muri rya tiro nyene rishika rya kure
Eh, kenshi na kenshi itiro ryo ku murango usanga rita atari itiro nyene rijya riruhura cyane Mhm.
itiro ryo ku murango kubera iyi- umuco mu bisanzwe nibaza ko tuhava du- tubwira abantu ingene bokwifata kugira ngo basi- bashobore gusinzira neza Mhm.
mu bisanzwe iyo umuco uza akabona umuco aba bu- bu- buhoro buhoro ama- uwo muco uraca mu jisho ukagenda ukabwira ubwonko yuko eh, ari ku murango mu bisanzwe agiye nko kuryama ahaba agiye kuryama na- nasuzume ko hagize hirabura agira aba- yugare imiryango yugare abone ko ataka ataka atagacyo gatayo kugira ngo ntamubuze gusinzira Mm.
abantu rero kenshi na kenshi ku murango bareka gusinzira neza kubera haba hari umuco ubwonko butabwibwira buti ubu ni ku murango ntaragera kuryama nicyo gituma ya melatonin ya melatonine ita- ubwonko budaca buyikora kugira ngo ize kuyagira iyo sisiteme zeri cyangwa ize gutunganya ibyitiro Mhm. ku mugoroba na- Yego.
naho hoho yavuze hoho araryama mugabo agasanga yabyutse arushe nk'utaryamye ibyo biba biva kuki kandi ya- asa n'uwa- n'uyaryamye ijoro ryose
Bi- biba- biba- bishobora kuva ku byo ya- yakoze imbere bi- birabujije ko umuntu imbere yo kujya kuryama omwe amasaha abiri imbere yaho adakora ibintu bimuruhisha cyane rwose nko kugira siporo irenze urugero eh, ni ngombwa ngo umuntu abanze aruhuke afate nk'isaha cyangwa isaha zibiri imbere yo kuryama aruhutse Mm.
hanyuma ikindi nacyo ni ukuraba ibisaswa aho aryama hameze gute mbega nta maradiyo nta matelefone nta bantu bavuga cyane nta bintu bivuga kanaka nta bintu bimubuza kuryama Eh, ubwo ni ukurumva yaciye agenda ari guheza atubwira yuko ata bintu bishobora kumubuza kuryama w'igitiro bisaba ahantu hatekanye bigasaba no no kuryama ahantu hameze neza urumva bose ntiboronka ahasa mugabo hameze neza hashobora gutuma umuntu aruhuka Mm, hatekanye kuko ikibazo cyiwe cya mbere cyerekeye kuryama ku mutaga hari abantu benshi eh, baba barushe ku mutaga bakipfuza kuruhuka ariko bagatinya yuko mu ijoro bahava babura itiro ibyo biva kuki
Eh, urumva ya- aro- ya- kenshi na kenshi iyo ari umuntu asanzwe aronka itiro itiro rikenye aratinya mbere no mu ijoro haba abahitamo kuryama amasaha y'itereta kugira arabeho ko ihita aronka agaciro ariko ibyo bonye nibaza yuko iyo umubiri uri kurakwereka yuko utari kubaho uko bisanzwe ni nk'akaruru ni nk'akaruru uri kurakoma akaruru uri kurakubwira ati burya rero hari ibintu bitagenda neza ni ngombwa rero ngo abonane na babonane n'abantu biga ibijyanye n'imyifato babafashe kuraba igituma umubiri wiwe uri gukoma akaruru hanyuma batorere inyishu amufashe gutorera inyishu ibyo bibazo bituma adashobora gusinzira Mhm. reka twakire na jean marie jean marie uratwumva
we ndabumva ndabumva amahoro jean marie
ni amahoro ni amahoro n'amigwi n'amahoro turi aho ikibazo cyangwa icyumviro
Eh, ubwa mbere maze ndamukize umutumire Mhm, arakumva
ko hanyuma njye nawe nifite utubazo nagomba mbaze du- dukenya naho mudakunda gutwemera ko tuba utubazo twinshi ni uko tumuba muri benshi cyane ariko shishikara kimwe cyangwa bibiri
Bo, reka mbaze dukenya hanyuma ngira ngo ndagira utubazo twinshi kuri ibi bintu ngira ngo Mm.
biza mu mumpeye nimero cyangwa nkaronka iziwe nkaza kumubaza mu nyuma niba azokunda Eh, araze kuzishikiriza mu kanya kari imbere
okay bo hama akabazo kanje Mhm.
mbona ngira mfatire kuri ibi nyine yagiye gutubwira byo amasaha umuntu ashobora gusinzira kubera iki ni ikibazo kinini gihura n'abantu benshi mu masaha y'ijoro Mm.
zatubwira ati kugira ngo umuntu ashobore gukingira umubiri wiwe ku bijyanye no gusinzira ati yosinzira amasaha indwi umunani cyangwa icenda nko ku munsi Mhm.
bo naho atari babivuga mba ni- ni ubushakashatsi bubitanga amasaha nk'ayo onye mbwa we babiziho byinshi rero nagomba mbaze aya masaha ni uko umuntu ayamara asinziriye nyine am- ayo masoko yakwiza usinzira utikangwe cyangwa nayo umara uryamye ako niko kabazo ka mbere kandi Mhm.
hanyuma ka kabiri nako nagomba mbaze yuko hari ibintu bishobora kutubwira ko bo basanzwe babimenyereye bishobora gufasha umuntu nko mu gihe ariko yitegura kuja kuryama kugira ngo aze kugira itiro ryiza aze gusinzira nimbura y'amasaha aze kugerageza kuyasinzira kugira ngo umubiri we umererwe neza Mhm.
hanyuma ngaho ubonye izo nagomba aca atubwira nk'ibintu byo kwa muganga ibintu by'imiti y'ikizungu byiza buza baririnda kuzaba bidush- bara- barabitubwira ko umenga rimwe rimwe twasanze umenga bironona amagara y'abantu Mm, nawe niko yavuze Iri- eh, niba ari nk'utuntu nyene ashobora gushikiriza nk'umuntu aho ari hose mu- mu misozi cyangwa mu bisagara yibereye umuntu ashobora kuvuga ati akantu nogakora gutyo nkaza korerwa naja kuryama ako niko yotubwira umuntu ashobora gukora yibereye muhira
Mhm. guma ku- hama umuntu ahuye n'ingorane nk'iyi nayo yamaze kugira iyi sisiteme iminiteri yamaze kuba febe Mhm.
Mm, ibintu bashobora gufasha uwo mu- uwo muntu kugira ngo a- as- aso- ashobore gus- gusubira aho leta inisiyare Mm.
nabyo nyine bashobora kubitubwira mugabo baze bari- bari- baririnda kuza batubwira ibintu byo kwa muganga baba badufashije rwose Mhm. urakoze jean Eh, marie hama eh, utubazo twanjye twari utwo mugabo nari nkeneye kubona ushobora kuroha nyine ndamubaza nk'utubazo mu nyuma kuko ndafite utubazo twinshi nabaza ngaha hantu Eh, ubandanye ukurikirana ikiganiro araza gushikiriza inomero ziwe n'aho akorera turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro urakoze Ok, cyane sawa, jean marie muragize.
Mm.
Eh, ntabwo muragize neza murakoze madame nibaruta yavuze jean marie ku bijyanye eh, no gusinzira ry'amasaha umunani icenda indwi baba bavuze abakoze ubushakashatsi baba bavuga yuko ari amasaha yo gusinzira nyagusinzira canke kuruhuka bisanzwe mu umuco
gusinzira ni amasaha yo gusinzira mugabo ntawovuga ngo ubwiza kuryama aya masaha naho ujyamo amasaha ane atanu umugabo ukumva nyine ko wasinzira itiro riruhura aha onye urashaka nko kuryama yarenze ayandi ugasanga wasinzira itiro bigatuma umubiri uruhuka ni ukuvuga yuko rero umuntu a- ayonya yamara asinziriye hagati y'amasaha indwi n'amasaha umunani mbere n'amasaha icyenda iyo umuntu ahejeje akayasinzira itiro twavuganye yuko ridasa itiro rya mbere ryo mu kavaziko hajya umuntu akijya mu gitanda usanga ari itiro by'ukuri rishyitse nicyo gituma n'umuntu mu kumubwira bish- kenshi na kenshi hari igihe usanga bitoroha cyane iyo agitangura agatiro Eh, rijya ni itiro ryiza eh, uko ah, rigenda rigenda rica rijya muri eh, rya tiro twita some paradokisali niho usanga hakaze indoto indoto mu gihe rero eh, umuntu ahejeje agasinzira neza ararota kurota nawe bituma agira asohora ibyo bita ama emosiyo ibintu ashobora kurota ibintu adashobora gukora mu buryo bw'umubiri mugabo agaca abisohora akaba ugasanga rero araruhutse neza mu buryo bwa novuga bwo umusaha wiwe rero ku- kuri Eh, ku- ku- uwo kuri hari byaravuze ngo tumubwire ibyo ashobora kugira kugira ngo ashobore gutora agaciro iyo yabuze agaciro Eh, yaramvuze ku byerekeye umubiri uba warasinzikajwe n'uko kudasinzira bikwiye icyo mubahanura ni ikihe kitajyanye n'imiti kuko mwavuze ko isinzikaza umubiri ni ngiki kintu kumbure imfungugwa cyangwa ibindi bintu bakora kugira ngo umubiri wowe usubire kuronka za nguvu
imfungurwa nibaza ko ba- yore- yoreka kurya eh, gufungura in- indya ziremeye mushishito simpava ngenda ngo ndenzaho kuko eh, iconye nibaza ko gica kija eh, ku- kubaza nk'umunutritioniste sinakigizeko cyane mugabo ico- hari izindi nyifato yogira hari izindi nyifato yogira hariho ibyo ya- yavuze ati tumubwira iby'imiti ariko hariho ibyo bita amaseanse de relaxation umubiri ukawuruhurira umubiri ukawuruhurira burya umubiri urakenera kuruhuka hari bimwe nababwira byitwa ikinoze ni ukuvuga conscience amoitié modifiée ni ukuvuga umubiri u- conscience igasiza cyangwa ubwengo ugasanga buraburuhuriye kugira ngo umubiri uruhuke usohore usohore ama ibintu uba warabitseyo kuva ukiri umwana mutoya gushyika aho bugejeje usanga haba hari ibintu ingorane zitandukanye cyangwa ibibazo bitandukanye bishobora kwiburuka nk'akaruburu bikwereka yuko umubiri wawe hari ikibazo ufite Mhm. kuri icyo Eh, nyine hariho rero i- ibyo birafasha cyane rwose ntibifasha gusa muri iyo someri bifasha uko kuntu uko gusinzira gusa ariko bifasha muri byinshi bifasha muri byinshi bijyanye n'imyifato cyangwa n'imibereho y'umuntu Mm. tugerageje kwibutsa abatwumva kumbure badasobanukirwa n'umwuga wa- w'abapsikologe U- tubwire muri make nk'ibyo muba mubafasha gukora haba kubaganiriza cyangwa kubafasha guhindura inyifato muri make iyo baje atari imiti uba wabahaye ubafasha gute
mu bisanzwe abantu benshi ba- bahora bambaza ati mbega mwebwe abapsikologe kuganiriza umuntu byonyine nibyo mugira mukibaza ngo mukavuga ngo ko mubavuye mugabo abantu benshi bibaza yuko ari ukuganira oya biratandukanye rwose hariho ikiganiro by'ukuri kivura ibyo bita ekute terapetike abantu barashobora kubaho mu buzima ntibigere bi- bigera baronga umuntu n'umwe ashobora gutahura umubabaro wabo no kubafasha ingene bosohoka mu kintu kanaka ibyo ni ibya mbere mugabo hariho ubundi buhinga nk'ibyo twavuze bya ipinoze iyo ipinoze nibaza yuko ari ikintu gishobora gufasha umuntu rwose gifasha umuntu cyane Ni- sinibaza ngira ko ntabisigurira abantu ngo batahure ingene tu- tubikora mugabo ni- ni- ni- ni bimwe mu byo tuvuza hari ibyo bita ibyo byo kuvura umuntu ushingiye ku nyifato ufatiye ku nyifato hari ibyo umusaba ura- uri igihe umusaba ku- gutwenga iminota kanaka uri igihe umusaba ku- kujya ahantu akiyumvira ibintu byamunezereye akabinyota uri- uri- uri igihe umufasha guhindura ibyiyumviro uri igihe umufasha kuraba ibyo ariko ariyumvira by'ukuri ko bifite ishingiro cyane yobihindura kuko hari igihe umuntu arenze urugero mu kwiyumvira ibi cyangwa biriya ugasanga ubuzima bwiwe burabishe by'ukuri umuntu yize ibijyanye n'inyifato aba afise ubuhinga bushobora kugira ingaruka ku magara y'umuntu icyo kimwe bikagira i- i- bigakora ku mubiri mbere n'ingene umubiri uri kura- urakora mbere n'ingene ubwonko buriko burakora kandi atamuti waje ngo umutere Mm. urakoze cyane gusobanura ubu- uburyo mukora nk'abapsikologe reka tuje ku murongo twakire kandi mbona impa uratwumva
yego ndabumva cyane Mm, duga ku ijambo mbona impa
Eh, mwiriwe neza amahoro
Eh, namame namubaze akabazo yavuze yuko ari umupsikologe Mhm.
namwe namaze ku bintu bijyanye na- na sirese gishobora giterwa na sirese hama cyanamubaza ni kwene umuntu yashobora kubyikingira ko hari ikintu washobora gufasha umuntu nk'igihe biba bikunda kenshi kumushikira hama cyanamubaza n'ingaruka mbi tuba zifite ku magara y'umuntu ziba zifite ku magara y'umuntu Mhm. urakoze mbona impa Ha- hama akandi kabazo nabwo namubaze Mhm.
namwe namubaze haba ku murango cyangwa mw'ijoro amasaha yo bari meza kugira ngo umuntu ashobore kurya- kuryamirako ku buryo bitogira ingaruka mbi mu mubiri wiwe hama nk'umunsi wose amasaha yoba ari favorable kugira umuntu ashobore kuryama ukwene yoba angana Mhm. urakoze cyane mbona impa reka twakire na louis louis uratwumva
yego ndabumva mahoro neza louis
muraho cyane Mm, duhamagaye uri he louis
ndabahamagaye ndi bujumbura Mm, shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego murakoze ikibazo mfise Mm, ni ki- ni kijanye n'ivyo vyitiro mhm.
ngomba maze iyo bishitse umuntu guhera nka saa moya zo ku mugoroba yumva afise itiro rikaba ari ryinshi wanagomba rikamutwara akariryama Mm, hama mu ijoro ntiyikangure ugasanga agiye kwikangura mu gatondo gu- gusa moya gushika saa mbiri z'agatondo naho ntibirinze kurwana mm, iyo nagomba ndamubaze iyo ngorane yoyo aho ico yoba ivako kandi mu gihe ataba yiriwe mu bikorwa biruhisha cyangwa se ata bintu bya stress afise Mm, ni ukuvuga ko uba hama ufise narahise i- Mm, tugerageje gutombora ni ukuvuga ko umuntu aba afise itiro ryinshi cyane
yego gisi Mm.
cane Mm,
yego Kandi hama kaba- kandi ikindi naco ni nka sidesiyo ku bantu banywa inzoga mpora numva babivuga Mhm.
dufate ak- akaba atatira afise cyangwa cyangwa akaba narifise mugabo akagenda akanwa kaborerwa cyane hama yaza kuryama ntamenye yuko ya- na- ntamenye n'isaha yasinziririye ntamenye n'iryari yikanguye burya ngomba mbaze i- niba ari piro koko yarose cyangwa se hariho i- ingaruka mbi biheza bikamutera mhm. urakoze reka Yego.
duha akanya madame nibaruta Eh, duga ku ijambo ku bibazo bya mbonimana louis icyo utibuka nogerageza kuki- kukikwibutsa
Mm. yabajije um, mbonimpa yavuze ati mbega ni amasaha ayahe umuntu yaryamirako byiza umuntu ubushakashatsi bwerekana kandi n'ibyo bi- bihari eh, ko umuntu yaryama hagati y'amasaha indwi n'amasaha umunani mbere n'amasaha y'umunani eh, n'amasaha y'icenda mu gihe hari umuntu akuze kuri barya bayabaga bara- bararyama n'amasaha cumi n'imwe Eh, ku- ku mwana mutonya ashaka kuryama n'amasaha cumi n'atandatu ku munsi ku muntu akuze rero agomba kuryama amasaha amuruhurira si ngombwa ngo aryame amasaha indwi cyangwa umunani mugabo yumvise atakiryama itiro rishobora kumuruhura ngo yumve ko yaruhutse neza ni byiza ko aca a- arondera gufasha kugira ngo aryame amasaha akwiye nti- ntibimutere ingorane hama aravuga ati "Ni- ni ikihe gihe ki- gikwiye ko umuntu aryamirako kugira ngo ah, ntazogire ingorane Em, abantu bakuze burya n'ubwonko burafite eh, icyo bita horologe biyorojike haragera mu ijoro cyane cyane amasaha yo mu ijoro iyo haje kujya kwirabura ubwonko buca bumenya buti harageze ko nkora ya melatonine i- idufasha gusinzira amagaheza agasinzira ni byiza rero ko umuntu asinzira amasaha bimushobokera mugabo kenshi na kenshi abangutse kuryama neza ni mu ijoro kuko urumva ubwonko buca buheza bivanye n'iyo horologe cyangwa icyo icyo kiranga sinzi sinzi ngeno kivuga mu ntuze ya mu rurimi rw'ikirundi horologe ngira ni nka- nk'akantu Isaha.
nyene ka Eh, ka- kavuga soneri ngira ni soneri Ikengeri, cyangwa ikengeri.
isaha kanaka ni nyene ibintu bipanze ikengeri yo mu mubiri kugira ngo ego iri mu bwonko Ha- ubwonko bubonye hatanguye kwira kwirabura buca bumenya buti ubu rero harageze ko dukora ya melatonine ku rugero rwiza kugira ngo umuntu aheze asasinzira umubiri uruhuke ibihimba by'umu biruhuke ubwonko nabwo nyine buheze buruhuke Mhm.
ikindi naco yavuze ngo ingaruka za Yavuze stress ko- ingaruka z'ibibazo byo- by'ubuzima mu mubiri Eh, w'umuntu ingaruka z'ibibazo by'ubuzima cyane cyane ibijyanye n'imyifato kenshi na kenshi bira biraza ku magara y'umuntu bijya ah, ziriya ndwara abantu abantu benshi bararwara amadiyabete abantu bararwara imitima abantu bararwara amakanseri n'izindi ndwara z'umubiri zo ba- bi- ba- mu musanzu w'umuzi mwese zivuye ku ngene ariko arabaho ku mushaha wiwe zivuye ku nyifato zivuye ku bintu byagiye biramushikira ugasanga bi- biratumye umubiri wiwe n'amaserire amaserire ku batumva ururimi rw'igifaransa ni- ngira ni inyama sinzi ingano novuga ko inyama z'umubiri remiscre cyangwa amaserire ni- ni uduce tw'umubiri sinavuga ngo ni uduce ngo ni inyama mu- kuko n'amamiscre mugabo ni uduce tw'umubiri duhere tugakora nabi kubera hari ama emotion ashobora gusohorwa mu- mu buryo bw'indoto iyo umuntu asinzira neza atariko arasohoka ugasanga by'ukuri birabangamira amagara cyane
Mm. ku bijyanye n'ayo masaha wari wavuze y'abantu bakuze abantu bakuze birumvikana ko yoryama amasaha kuva ku ndwi kuri cenda ijoro ryose ariko ku bana wari wavuze cumi n'atandatu kumbure umwana ntaryama amasaha cumi n'atandatu icyarimwe uh, yobare amasaha uh, mu masaha mirongo ine n'ane mirongo ibiri n'ane yo ku munsi yoryamamo ibice bice
Eh, ni ibice bice kandi burya n'umuntu akuze ntaryama ayo masaha y'inzu yose n'umunani yose ngo ajyame yose Mm.
hariho ah, nk- nk'iyo umuntu aryamye arihindukiza ah, akifuka nimba ativutse hari igihe atanamenya ko yifutse n'ingene yifutse cyangwa akifukura barabizi abahora baryama ko hari igihe usanga wahindukiye aho aryamye atari uryamye wari wifutse ugasanga anatifutse haracamwo uduce tumwe tumwe utwo aza ara- ara- arabyuka mugabo atikanguye Mm.
asa n'uwikanguye mugabo atikanguye Mhm. ibibazo ni ni mbere muri icyo kiringo ko abantu benshi usanga bariko bararota kenshi Mhm. ibibazo vya Louis vyerekeye itiro ryinshi ico kibazo c'itiro ryinshi cane coba kiva kuki muri maja, mu majambo make cane yabajenda kandi n'icerekeye abantu kumbure baba baborewe batazi ingene basinzire nubwo amasaha baryamye ko biva kuki iyo uba wanyoye ugasanga ntiwamenye ubwenge- ubwenge buribagiye amasaha waryamiyeko canke wavyukiyeko sobanurira muri make
mu bisanzwe i- ibinyobwa cyane cyane bijya bi- bi- biheza bikaboreza ni- ni ibiyayuramutwe iyo bibaye ibiyayuramutwe ni ukuvuga ko biheza bika- bikonona ubwonko ugasanga hari ibihimba usanga bitariko birakora neza umubiri uca uhinduka ingene uriko urakora ni ngombwa rero ngo umuntu abyibutse kuko urumva bigiye mu mu bwonko biga- biga bikonona ibi bikonona ibi bi- bitandukanye bisanzwe bibika i- ibintu kanaka aho nyine biba biri ko atakimwe twabivuga ko cyane ni ngombwa ngo areke gusinzira kuko aba yanyibintu hanyuma gusinzira umuntu akagira itiro ry'umurengera birashobora kuva ku ngene umubiri cyangwa ubwo bwonko buriko barakora eh, ubwo busenkaburamubiri nk'ubwo bita iyo melatonini namye mvuga cyangwa ugasanga biravuye ku bindi bijyanye n'umubiri ariko birashobora kuva kandi ku ngene umu- ku bintu ariko aracamo ku bintu yabayeho abantu benshi barashobora kugira traumatisme bimwe bi- bi- bi- bi- bi- bitihahamuka canke ugakomereka uga- ugahura n'ibintu bikomeye cyane mu buzima ugaca usanga rero uca umuntu agaca ahungira mu itiro ni ngombwa rero iyo abonye afise ibyo bibazo ko abantu bokwihutira kugerageza gutahura mbega umubiri wanje uri kumbwira iki mm. ku bijanye no icyo ni gufasha ikintu nyamukuru Mhm. ku bijyanye no gufasha abantu ku byo bokora twavuze ko nk'uko mwabivuze ntukunze ku- ku- kubwira abantu ngo bafate imiti n'ibindi hano muri leta zunze ubumwe za amerika abantu baritura ibyayi cyane rwose iyo babuze ama- iyo babuze itiro hari ibyayi ah, hano ndazi muri amerika barakunda gukoresha icyayi cy'umutagafero hari ibyayi ngaho mu burundi ko utabahanurira gufata imiti uwo bahanura ku ku- kunywa kugira ngo ba- baronke itiro bibafashe
jewe nubafasha mu buryo bujyanye n'imyifato boku purisi kubera ibyo ibyo ntaba nzi ntaba na- narabonye uwipuratika ngo mbone uwi- uwibyifashisha ngo mbone ingene bimufashije kandi mu bijyanye n'imyifato umuntu wese ariyica nibaza ko twubaha izindi mpanuro zijyanye n'ingene bokwifata cyane cyane imbere yo kuryama ni- ni- n'iyo baryamye n'aho baryama
Mm.
kenshi na kenshi umuntu agiye kuryama yo- yo kwisuka ko- kutuzi Mm, mu maso yo koga mu mubiri wose ego yo koga umubiri wose Mm.
amazi burya ni meza cyane agaheza afise utuvuta arashaka kwisiga cyangwa ntiyisige akirinda kuryama yanyoye inzoga naho hariyo abasinzira urumva ntibaba basinziriye ngo ni kubera wari itiro ryiza akirinda gufata inzoga akirinda gufata icyayi akirinda kuruha cyane imbere yo kuri- ku- ku- kuryama hari ikintu cyamubabaje akabanza akajya ahantu agatekana akibwira ibintu biryoshye binezereye ama ibyo bita amapanse ya giriyadi akibuka ibintu byamushikiye byiza akabanza agatunganya iryo shabu ubwo ishavu rirashobora gutuma umuntu adasinzira iyo uri umuntu ariko aca mu bihe bigoye nabyo urumva ni ngombwa ngo afashwe kuri ibyo bihe bigoye usanga bikeneye ko agira uwundi muntu amufasha Mm.
ibyo hari ibyo bavuga amatizane hari ibyo bavuga amata ashushe cyangwa ibintu bishushe mu ijoro ibyo si nabyo ndabishimikira ko cyane naho hari aba- abahinga bamwe bamwe bavuga bati ni byiza gufata ibintu bishyushye imbere yo kuryama birashobora gutuma umuntu agira ikiro ibyo urumva nta nkunda kuvuga ikintu mfitiye nyine ubuhamya bwose ariko ibyo nabyo nyine biravugwa n'abahinga bamwe bamwe ko bifasha ikindi ego imbere y'uko umuntu aryama yafata nk'iminota mirongo itatu yo gusoma igitabo
Mm, ikindi kubanza nacyo gusoma abuze itiro yo kwirinda kujya kureba televiziyo cyangwa kumviriza iradiyo ibyo ni akaganira byiza ngo n'abantu bimufashe kubitora Mm. kumbura atariko ararumviriza iradiyo cyangwa atariko araraba televiziyo akaganira n'abantu
eyo ya byiza yosoma yogenda ahantu agafata igitabo agasoma ashoboye gusoma oya ndavuze ku ba- ku batazi Biramufasha.
gusoma ku batazi gusoma
ku batazi gusoma rero ati nibaza yuko urumva atazi gusoma urumva angira yo yogira jenarama iyo ajyanye nk'iminota mirongo itatu atarayitora byiza yobyuka Mm.
akajya ahantu aka nimba atazi gusoma akibuka ibintu byamugendeye neza akibintu byashyize mu buzima bwiza akagerageza kubyiyumvira ko hama agasubira akagenda akaryama Mhm.
Eh, hama kiri nacyo agasuzuma hajyanye ko hadashyushye cyane cyangwa hadakanye cyane cyangwa ibisaswa byiwe bimeze neza murakoze reka twakire jerome jerome uranyumva
yego ndabumva Mm, jerome mu majambo make ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego ikibazo nari mfite nagomba kubaza umutumire Mhm.
hari igihe umuntu ashobora kubura itiro mu ijoro
hagati nagomba y'ijoro kumubaza nagomba kumubaza ikintu coba kibituma Mm. muri make Igihe ukabyuka umuntu- hagati y'ijoro
Eh, mu gihe umuntu ashobora kuryama ugasanga arabura itiro aryamye bigenda gute U- ushatse kuvuga ko yoba yaryamye hama akongera akabyuka itiro rigacika
iyo hajya umuntu aja kuryama mugabo agaca abura itiro akaguma abona
Eh, yasiguye ibitari bike ku bijyanye no kutaronka itiro hari ikindi kibazo ga jerome
ikindi kibazo nagomba kumubaza ni kubera iki umuntu usanga ashobora kuryama akarara atikanguye
Mm. ijoro ryose
ijoro ryose ugasanga yikanguye ari uko bukeye
reka tumubaze eh, madame nibaruta kuryama i- ijoro ryose utikanguye na gato hari ingaruka bihari cyangwa nibyo byiza
Eh, ni ukuvuga ko aba afite itiro ryiza umugabo hajya iyo ni- na- arashobora kwikangura ntamenye ko yikanguye hari u- navuze yuko itiro ryose ntiriguma hamwe Hari- hari ibyo bita masaje hari ibiringo hari itiro usanga ari itiro ryo hejuru akantu gato gashobora gukoma umuntu iryo tiro umuntu agomba kubyuka hajya mu ma- mu ma saa kumi saa kumi n'imwe saa kumi na zibiri ugasanga ni itiro ri- rigize hajya rero arabyuka nawe yibaza ko atakangutse mu buryo nyine ngo abimenye ara- arakangu- ntakanguka rwose mugabo umuntu agira itiro riri hamwe bimeze uko ngo aryame ijoro ryose hari hari uduce tukuhindukira tukwifuka tuku ku- kugira kurota nyine umuntu adasinziriye rwose ego ariko nta kibazo bitera Mhm. kuryama ijoro ryose nta kibazo umuntu ata- ata- Ni nibyo atanumvise byiza.
yuko yabyutse
Mm.
hari uburyo bwinshi twavuze bwerekeye kuvura itiro cyangwa kugerageza gukemura ibibazo bitera ah, ukutaronka itiro ni ibihe kuri wewe wasanze bifasha abantu gutora itiro iyo uri kurabafasha ah, nk'umupsikologe ni ubuhe buryo wasanze bukora kurusha ubundi
Mm. kenshi na kenshi iyo umuntu mumaze muri ko murajyana mu bisanzwe umuntu iyo umusikologe cyangwa uwize ibijyanye n'imyifatire ariko arafasha umuntu abajyana gutembera mu buzima bw'uwo muntu kuva kera Eh, ugasanga muri ko muraraba ibicaniro iyo mumaze gutora igituma icyo biba bivako Mm.
muca mutora n'umuti kumuvura bivana ni- n'igituma n'icyatumye a- abura iryo tiro Mhm.
iyo bivuye ku bintu byashyitse nawe nyine atazi ni ngombwa ngo umufashe mu buryo burya nababwiye bwa isinoze ni ubu- ni uburyo bwo bwo gusinziriza konsiyanse cyangwa ubwenge ibyumviro gatonya kugira ngo mugende muri muri kimwe nababwira bita enkonsiya ya sambure cyangwa cya cyumba kirimo ibintu atazi mukure y'inguvu zo gushobora gu- gu- gusubiza umubiri gukora neza Mm, icyo nasanze rero jewe icyo nkoresha kenshi ku bakiriya banje ni- ni icyo bita tesesi therapie cognitive comportementale ni ukuvuga kumuvura ufatiye ku byumviro byiwe ufatiye kandi no ku myifato kanaka ashobora kugira
urakoze reka twakire bosco bosco uratwumva
ego turi kumwe Mm. mu majambo make ikibazo cyangwa icyumviro turiko turagerageza kuja ku musozo w'ikiganiro
ego jewe ni ikibazo nagira ndamubaza bimwe bimwe yagiye arabyishura muga ntabyumvise ariko hari icyo ntaratahura neza hari igihe umuntu abura ataruka ubuzitiro ariko ubura ukuntu aryama kubera ubuzima barimo n'ubu umuntu arashobora kuba mu burundi turakenya hari imiryango myinshi ishobora kuba ikenya umuntu aka- afise uburaro bubi akaryama ahantu habi bigatuma ataryama bihagije ngo asinzire no gusinzira bigatuma ashobora gusinzira nk'amasaha abiri naho nyene kubera kuryama habi ugasanga aryamye nk'isaha imwe dufate nk'akarorero umuntu arashobora kurara ku ntebe kuko ni benshi bagiye babucamo na jye narabice mu buzima nk'ubwo bituma mbaho ntasinzira cyangwa keretse ntihabuze n'abandi babiciyemo umuntu akarara ku ntebe akaruha umubiri akaruha n'intuze ataruka buzi ari ari imibereho mibi iyo umuntu yagiye gutera imbere ubu naho umuntu arashobora gukora amasaha menshi ni ukuvuga kuva ku kazi ugatonda suze y'igitondo ugashikana saa sita y'ijoro saa saba utarataha wagera gutaha ugahita uburi ubura ikiro yavuze ibintu byo gusoma ibitabo ibiki ariko ntiwotaha saa sita y'ijoro iyi saa saba y'ijoro wahereye izere uko uratakuruhuka kuko mu burundi kugira uronke icyo kurya uriruka ijoro n'umurango kugira uronke ingene ushobora kubaho nawe wirutse kugira wihe umwanya wo kuryama ngo uruhuke atari aba bantu bamaze gutera imbere ntibikunda urashobora gupfa n'inzara muri Ni make ukuvuga uwo mwanya ikibazo wo muri kuryama make atari ku buzitiro ukabura umwanya wo kuryama nawe ugiye kuryama ukaca wemera kuzobwirirwe ukabura icyo uca uhitamo Mm, urakoze bosco araza kugerageza ku- kugira icyo ashikirije ku byo ushikirije reka twakire bosco mu majambo make cyane bosco ikibazo cyangwa icyumviro jean paul murantunga navuganye na bosco reka twakire jean paul jean paul akabazo kamwe jean paul birona Eh, okay. Then, nagomba kubabaza ikibazo hajya kubera iki umuntu iyo yabyutse iyo yabyutse hakiri kare yaryamye yaryamye amasaha makeya agaca abyuka hakiri kare aca yikangura yumva ashavuye afite ni- n'ibintu by'ibyiringiro bibi ugaca usanga arananiwe
urakoze Nagomba cyane mumenye umuco ico bizako urakoze jean paul kuri ako kabazo madame nibaruta wishira ibyumviro bya bosco n'ikibazo cya jean paul cyerekeye iyo ubyutse kumbure utaraheza itiro kare cyane ukabyuka ushavuye bigenda gute wongere uduhe n'akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro
mu busanzwe iyo umuntu ataruhutse neza arababara nyine kuko umubiri ntuba waruhutse neza hari amaharumoni akaba ariko arakorwa ku rugero rwiza ibyo bita serotonine atari ya yindi namye mvuga serotonine ni ni hormone iyo idakoze ku rugero rwiza umuntu ashobora kumva umubabaro niyo usanga n'abantu bafite ibijya bita amadepresiyo cyangwa akabungo usanga bafite bariko ba- ba- ubwonko bwabo buriko bukora ku rugero rutari rwiza iyo umuntu adasinziriye rero araruha iyo umuntu arushe naho ntanezerwa birumva birumvikana Mm. madame nibaruta utanga nimero zawe n'aho abantu bashobora kukuronka nk'uko bayisabye
ni mirongo indwi n'icyenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu musubiramo aba mirongo indwi n'icyenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu aho rero ni muri sekretariya bahamagaye gusa bitabwa n'umusekreteri
i bujumbura mukorera hehe
Eh, kuri iri barabara rya rumonge kujya rumonge aho bita kuri rimba hawe uri kujya mu rumonge urenganya ipo- ikiraro cya muha hagati y'ikiraro cya muha ni- na ekore interinasiyonale Mm. madame nibaruta birashika ko ujya gukora mu ntara hagati ko abari mu ntara bishobora kubagora kujya i bujumbura
n'uwo munsi nakiriye wa ruguru baramanuka Mm. urakoze baramanuka ba- ba- baruyita intara zitandukanye z'igihugu urakoze urakoze cyane madame mediatrice nibaruta psychologue ajej- akora mu bijyanye no gufasha abantu guhindura inyifato ah, abo bita abapsychologue mu gifaransa mwakoze mwese rero mwaduteze amatwi abashikirije ibibazo n'ibyumviro abamfashije mu buhinga bw'ibyuma innocent kimenyi mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika